Iyi mubandanya kumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira hi Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda no kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM mirongo icyenda na zine n'ibice icenda no kuri FM mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri amakuru twabateguriye tuyahere mu makuru avugwa hirya no hino ku isi leta ya Ethiopia iridogera igihugu ca Misiri kuba gishigikiye abayirwanya kandi no kuba arico catumye Ethiopia ishirwa mu bihe bidasanzwe ku munsi w'Imana mwomenya ko abanyagihugu barenga 50 aribo bishwe mu misunikano yabaye haraheze indwi renga inyuma yaho abajejwe umutekano barasiye abari mu myerekano mu ntara ya Bishoftu iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Addis Ababa wa Ethiopia urwo ruhagarara rwatumye haduka imigumuko mu ntara ya Oromia aho imirima amahinguriro hamwe n'inyubakwa za leta byaturiwe mu ndwi iheze Misiri na Ethiopia bamye bafitaniye amatati ku mazi yo muri mu muruzi Nile aho Misiri ivuga ko urugomero rw'umuyaga nkuba ruriko rwubakwa na Ethiopia kuri urwo ruzi ruzogabanya amazi Misiri cahora kironka ariko Misiri yahakanye ko atamfashanyo iha abarwanya leta ya Ethiopia Ishiramwe mpuzamakoni ryasavye imfashanyo ku banyagihugu bo muri Haiti ba baharurwa mu bihumbi amajana basinzikajwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cahitanye abantu muri ico gihugu mu ndwi heze ONU isaba imiliyoni zishika ijana cumi n'icenda z'amadolari y'abanyamerika amahera yo gufasha kuronsa abanyagihugu ibifungurwa amazi yo kunywa hamwe n'ibisakazo kubasinzikajwe kurusha abandi ambasaderi aserukira igihugu ca Haiti muri ONU Pierre André Donbar yatangaje ko abanyagihugu basinzikaye cyane abantu baharurwa mu majana nibo basize ubuzima muri ico gihuhusi mu gihe igihugu cari kikiri mu mibabaro casizwemwo na nyamugigima yihaye inkumbi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi muri leta z'ubumwe za amerika umukandida wo mu mugambwe w'abarepublikane mu matora y'umukuru w'igihugu donald trump yifatiye mu gahanga abategetsi bo muri uyo mugambwe ko bamutanye ibikorwa byo kwiyamamaza mu butumwa bwa twitter yatangaje ko murambabara mu butumwa bwa twitter yatangaje trump yavuze yuko paul ryan arongoye inama nshingamateka ya amerika ari umutegetsi adafise inkomezi n'ubushobozi ni nyuma yaho paul ryan abwiriye abandi bo mu mugambwe w'abarepublikane kuri wa mbere ko atagisubira gufasha donald trump mu bikorwa byo kwiyamamaza ryan ashikiriza ko agiye gushyira ingufu nyinshi mu myamamazo ku bibanza byo mu nama nshingamateka kugira abarepublikane bagumane imyanya myinshi bayifisemwo aho kuyihebera yose aho mu mugambwe w'abademokarate donald trump abandanya atakaza amajwi ku rubuga rwo kwiyamamaza aho hatanguye kunuganurwa ko hillary clinton ashobora kuba umukenyezi wa mbere agiye kurongora igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika Amakuru ku Bufaransa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yasibije urugendo yari kuzogira mu gihugu cy'u Bufaransa ni nyuma yaho Perezida Hollande w'Ubufaransa atangarije ko bazovugana ivy'intambara muri urwo rugendo ivy'intambara muri Siriya muri urwo rugendo Perezida Vladimir Putin yatekanya kugendera ubufaransa ku itariki 19 z'uku kwezi kw'icumi mu birori byo kugurura isengero nshasha y'aba orthodoxe ku munsi wa mbere umushikiranganje w'ubufaransa ajejwe imigenderanire n'andi makungu Jean-Marc yatangaje ko uburusiya bushobora kurengutswa imbere ya sentare mpuzamakungu ku vyaha vyo mu ntambara ku bw'ibitero vy'indege bukora mu gisagara ca Aleppo uburusiya bwamye buhakana ko budatera abasivile ariko ko burwanya imihari y'iterabwoba bufatanije na leta ya perezida Bashar Assad w'igihugu c'u Burusiya amakuru avugwa hirya no hino ku isi turabandanya aho igisata ca oni cita ku magara y'abantu oms kimenyesha ko ugufungura isukari birenze urugero arivyo bituma indwara y'ubuvyibuhe burenze irenga urugero radiyo ijwi ry'amerika iyi ni porogaramu radiyo yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushyika ku munsi w'imana ku ijwi ry'amerika ijana na zine n'ibice bitatu efeme kigali mu burundi mudukurikirana kuri efeme mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na efeme mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri kandi mushobora kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya imeri nayo ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome no kuri fesibuke kuri aderese radiyo yacu mu ijambo rimwe kuri site yacu ya interinete ni wewewe radiyo yacu radiyo yacu vewa akadomo kome radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa mu karere ku munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa amashyirahamwe ategamiye leta y'u rwanda aravuga ko ahangayikishijwe n'uburyo abana b'abakobwa basigaye baterwa inda rimwe na rimwe n'abo mu miryango yabo iyo miryango ivuga ko iyo abana b'abakobwa batewe inda n'abo mu miryango yabo bagira ingaruka zikomeye zirimo n'ihungabana iyi nkuru tuyishyikirizwa na asumutakaboyi i kigali muri iki gihe hasigaye humvikana hirya no hino abana b'abakobwa bafatwa nabo mu miryango yabo ya hafi ni ikibazo gikomeye kuko abo bana baterwa inda n'abantu bo mu muryango usanga babahishira ntibatinyuke kuvuga ibyababayeho mukansanga chantari izina twise umubyeyi ufite umwana w'umukobwa watewe inda na se wabo ku mpamvu z'umutekano we yaganiriye n'ijwi rya amerika asobanura uko ishyano ryamugwiririye nk'uko aryita mfite umwana w'umukobwa utewe inda na se wabo twaramureranaga nashatse umugabo arapfa apfuye nshakana na murumuna we turerana wa mwana ari muto umwana amaze gukura amutera inda barabyarana inyuma afata ingamba zo kugenda baramufite nk'umugore yamuteye inda uwo mwana afite imyaka ingahe cumi n'itandatu ntabwo umwana yigeze abimbwira gusa nabonaga ko bakundana nkumva ko ari bwa buryo bw'uko umwana kuko ari se wabo ko amufata nk'umwana we ubwo rero umwana yamugiriye ibanga yanga kubivuga igihe kiragera arabyara ariko nyuma y'igihe naje kubafata n'amaso ku maso kuko ni ibintu byanankomerekeje nubwo hashize igihe kirekire uwari umwana wa mukansanga ahindutse mukeba we kugeza ubu iyo agutekerereza iyi nkuru ikiniga aba ari cyose yatangiye arira asoza arira gusa avuga ko nta bundi bufasha bw'abaganga yigeze ashakisha uretse ko yahisemo gusenga umukobwa we ubu wahindutse mukeba we kugeza ubu ntawuvugisha undi hagati yawe n'umwana wawe wabyaye mubanye guta ubwo ngubwo nta kuntu tubanye kuko nta nansura nta mvugisha uri nyina nkaba na mukebaho wabyakiriye guta umaze kumenya ko umwana wawe wabyaye mu nda ararana na se wawe ubwo nyuma y'uko abyara urumva umwana yakomeje kujya nsuzugura nkavuga ntamfate nka mama we ariko kubera ko senga nasengaga byagiye bimpa gukomera uracyabivuga amarira akaza mu maso byaramuhungabanyije cyane ubwo nyine umugabo namaze kumufata aravuga ngo nimubabarire ikimenyetso nasabye imana ni uko ukimaye urakoze imana imana iguhugisha ubwo rero muri iyo minsi nibwo ahita afata umwanzuro wo kugenda kuko urumva mu rugo nta mutekano mwiza umwana wawe wabonye ko umubonye ko aryamanye n'umugabo wawe ari we se wabo byagenze gute byo nta kintu nigeze mubwira kuko n'ubundi na mbere hose yari yarabimpishe yari yarahindutse mukeya sendika y'abakozi baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu umuhuzabikorwa wayo bwana kanamugire epimake yabwiye ijwi rya amerika ko bita ku bana cyane cyane abana b'abakobwa babyariye iwabo kanamugire avuga ko ubu hasigaye haboneka n'abana bagiye baterwa inda nabo mu miryango yabo ibi bikaba ari ikibazo gikomeye kuko usanga abo bana basigarana intimba ikomeye ko hari ibibazo by'abana bakora mu mago kenshi abo bana usanga baterwa amada n'abantu bo muri uwo muryango yenda bita ngo ni ba tontoni twahuye na ka y'umwana tewe inda na se umubyara urumva n'umwana w'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu agasigarana na se n'umumama ngo yagiye gushakisha ibyo kurya no guhinga uko yasigaranaga na se ise ni uko yamufashe amugira nk'umugore umwana ngo yageze se amutera inda amuteye inda byamugizeho ingaruka nyamuze ingaruka ku mwana w'umukobwa no kuvuga wabona agasa nkaho yataye umutwe nubwo abakora aya mahano bahishirwa n'abo baba bakoreye ibi byamfura mbi amategeko y'u rwanda ahana yihanukiriye umuntu wese wateye inda umwana w'umukobwa utarageza ku myaka cumi n'umunani kandi bafitanye isano mujabamariya dativa ni umunyamategeko w'umwuga mu rwanda uburyo bwo gusambanya umwana mu buryo ubwo ari bwo bwose bwaba bukoreshejwe n'icyaba gikoreshejwe icyo ari cyo cyose ingingo y'ijana na mirongo cyenda na rimwe y'amategeko ahana ibyaha mu rwanda ku byerekeye abafitanye isano n'umwana ubwo ndavuga ababyeyi ndetse n'abamushinzwe ubwo mu bamushinzwe harimo abarezi abamuyobora niyo yaba ari padiri cyangwa pasiteri uwo ari we wese umufiteho inshingano cyangwa abo bene wabo abo ngabo bahanwa mu buryo bukomeye kurushaho ubw'abandi kuko bari bamushinzwe igihano giteganijwe ni igihano cya burundu cy'umwihariko umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa wizihizwa buri mwaka tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi u rwanda rwafashe insanganyamatsiko muri uyu mwaka igira iti twubake umuryango ubereye umwana ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe mu karere ka gatsibo mu ntara y'iburasirazuba mu ibarura ryakozwe n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu mwaka wa bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu ryagaragaje ko mu rwanda abana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu kugeza kuri cumi n'icyenda abangana na barindwi ku ijana batwara inda igihe kitaragera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda leopold munyakazi aherutse koherezwa na leta z'ubumwe za amerika kuburanira mu gihugu cy'u rwanda ku byaha bya jenoside yagirizwa kuri uyu munsi wa kabiri niho yarengutsa imbere y'ubutungane mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumvirize eric bagira ubusa i kigali mu rwanda bwa mbere mu rukiko bwana leopold munyakazi yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu ipantaro itari umukara tsiriri ishati y'igitenge cy'amabara y'umuhondo n'umukara n'agatuku gake hasi inkweto za pantufure z'umukara n'amataratara mu maso kandi yogoshe umucamanza yamuhamagaye mu mazina yamusaba ko aza imbere kuburana ko numva mu nzimwe muri bande icyo ni ikibazo munyakazi yabajije umucamanza umucamanza akimara kumusomera umwirondoro atemera ndetse n'ibyaha aregwa munyakazi yashatse gusa n'utangirana igisa n'isengesho mu rukiko ariko umucamanza ahita amuhagarika umucamanza yamubajije niba yiburanira cyangwa se afite umwunganira asubiza ko agifite akuka n'akajwi ko kwivugira ariko agikeneye umwunganizi yaranzwe cyane no kutorohera umucamanza baterana amagambo akomeye kandi menshi amagambo urukiko rwamwibutsaga ko atubahisha umucamanza yibukije uregwa ko yahamagajwe n'urukiko nta muntu ku giti cye yamuhamagaje mu ijwi riranguruye kandi ryumvikanisha uburakari ati urukiko ariko ni abantu si amatafari si amabati cyangwa amabuye cyangwa amategura ibyo rero ubwo niba ari urukiko rw'amabuye amabati n'amategura n'amatafari ibyo nagombaga kurubwira nabirangije ayo ni amagambo bwite munyakazi yabwiye umucamanza ni amagambo atashoboraga gutuma bari mu cyumba cy'iburanisha n'abari mu madirishya bimunyamunya ngo babure guseka yise umushinjacyaha ko ari umushinjabinyuma yavuze ko yaba umushinjacyaha n'umucamanza batagira ikinyabupfura kuko bamuburanishije batamwibwiye mu mazina yabo kandi ko mu muco nyarwanda abantu baganira baziranye bagaha ahantu umwanya nta wunigana undi jambo umuntu usuzugura nta kintu ushobora kuvugana nawe rwose nzabisinzira n'ibyo kuko niba natuganira ukavuga ku rubuga hanyuma njye nakubaza ikibazo ukagisuzugura ukumbona zeru uwakumpaye niwe gusa ubu ntabirega kuko nyine navuze ko nta kinyabupfura kirimo rwose munyakazi yasabye ko ibyo avuga byose yifuza ko biba bifatwa mu majwi kuko afite impungenge zikomeye ko mu nzego zabanje muri uru rubanza byagoranye kumenya ibyo yavuze n'ibyanditswe bitahahuraga yavuze ko hari abarimu b'abashakashatsi bagenzi be bazabyifashisha yavuze ko igihe cyose bitarakorwa ntacyo ashobora kwireguraho ubushinjacyaha buravuga ko yahoze ari umuyoboke w'imena w'ishyaka mdr kandi ko muri jenoside yari afite imbunda ebyiri yicishaga abatutsi ikayenza mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama buramushinja ko yayoboye ibiterane yitabirira amanama yo kwica abatutsi ari nako akurikirana ishyirwa mu bikorwa rya jenoside kuri ibi hiyongeraho ko mu bihumbi bibiri na gatandatu yateruye imbwirwaruhame muri kaminuza muri amerika ahakana ko nta jenoside yabaye mu rwanda uretse imyivumbagatanyo hagati y'abahutu n'abatutsi bwasabye ko kuba bugikora iperereza no kuba munyakazi yaribangamira cyangwa agatoroka ubutabera byaba byiza bayafunzwe by'agateganyo mu minsi mirongo itatu munyakazi yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza aho yakoreshereje inama n'igihe yabereye ahakana jenoside yakunze kugaragara yinyonga imbere y'umucamanza nk'uceza gake ubundi akararama yumviriza ubushinjacyaha yazamuye imbogamizi avuga ko ikomeye yihonyura uburenganzira bwe bwo kumuzana mu rukiko nta bwunganizi ubushinjacyaha ariko bwo buvuga ko munyakazi yagiranye amasezerano n'abanyamategeko mutembe na mugenzi we rushikama justin ko bazamwunganira urebwa yavuze ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bumugenera ubwunganizi bw'ubuntu ubushinjacyaha buvuga ko munyakazi atari ku rwego rw'abagenerwa ubwunganizi bw'ubuntu bukongera kuvuga ko uwanditse agaragaza ko atishoboye agenerwa ubwunganizi bityo ko na munyakazi ikibazo cye buzagisuzuma ku ngingo yo gufunga iminsi mirongo itatu y'agateganyo munyakazi yavuze ko ibyangombwa byose amerika yabimwambuye bityo ko naho ashobora gutorokera yavuze kandi ko afite amazu agera muri atatu mu rwanda leta yafashe ku ngufu bityo ko adashaka gukomeza gufungirwaho yise mu magambo ye mu musarani urebwa yasoje yanzura ko ibyo yavuze byose ntaho bihuriye n'imyiregurire kuko ibyo yasabye nawe bitubahirijwe birimo gufata amajwi y'ibyo avuga umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyarwunga yanzura ko azabisuzuma umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo ku itariki ya cumi n'eshatu z'uku kwezi iburanisha risoje byabanje gusa n'ibigora abapolisi kumuboha n'amapingu mu cyumba cy'iburanisha ndakubariza mu ruhame ni icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwo gukiraho ingoma yakikubajije nyiriyi
munyakazi w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko yafungiwe ibyaha bya jenoside mu rwanda aza gufungurwa by'agateganyo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda aravuga ko u rwanda rwamufunze imyaka ine y'amaherere ko bitazasubira erike bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
tuve mu Rwanda tuje mu Burundi batanu mu bashinga amateka 9 banse gushikira ibibanza byabo by'abashinga amateka mu mwaka uheze mu Burundi kubera haba ibibazo byo kutumvikana mu runani amizero y'abarundi hamwe n'uruhande rwa Iprona rutemewe na leta rurongowe na leta urongowe na Sharenditije barasubiriye barasubirijwe murambabarira mu nama nshinga amateka yamara umushinga amateka umushinga ntahe Sharenditije yari mu runani amizero kandi yararongoye uruhande rwa Iprona rutemewe na leta avuga ko babiri muri abo bashinga amateka ari bo Renova sindayihebura hamwe na Radistrase n'indorera bahisemwo kutitaba mu nama nshinga amateka reka tumutega amatwi ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
iyo nkuru ntiyadutangaje kuko kuva sentare ivuga ko ari shingiro idufuse kubera yavuga ko twasibye twasibye kuko ntitwari twatowe yari guca mu bisanzwe idusubiriza n'abandi bo muri nizero kwa gusa yari yinjiye kuva icyo gihe rero twe twaraye turarengwa turandika mbere n'urwandiko ko atabuze kwinjira mu nama nshingamateka hanyuma bavuze ko harimo babiri muri abo batanu uwitwa renovasi irayihebura n'uwitwa n'inderera disirasi uwa mbere ava mu cyanguzo uwundi ava murambya nababagije barambwira yuko n'abandi badafite barambwira yuko babanditse ko binjiye mugabo ntibababagije barahe bararengwa twinshi kurenga ku ndahiro twarahiye twarategeka uko tuba kwinjira ntibinjiye rero muri abo batanu na mudasigana na rimwe ingingo yo nka kwakira ibibanza bari babahaye igihe abashinga amateka batorwa ni ingingo gushika uwo mushigikiye mwaba mwibaza ko mwagize amakosa kuba mwaranse kurungika abashinga amateka twebwe icyo twashimye ni uko sentare igere kubarizwa shingiro yadufushe kubera tutigeze twitaba kuko ntitwagiye mu matora jena amavuga mbere ko hari ibibanza by'imeza twari twarakengurutse yuko sentare yo kubariza izirashingiro isoma amategeko ngo itaba kuyasoma kuyasoma kose iminsi yose bigira twebwe rero aho twari duhagaze n'ubu niho duhagaze dushobora kwinjira mu nzego zavuye mu matora y'ibyaduka amatora yaho nyanza bw'iribashingiro n'amasezerano yarusha abashingamateka babiri muvuga ko batari muri ipona ayo makuru mwayakuye he n'amakuru abo bashingamateka bonyine babahaye yego nabagije bwa mbere nabagije abadasigana dusaba dukorana bagira amanama n'abo bantu barababagije uno munsi mu kanya baje kubabaza nabyo nabibarije barambwira yuko batarota binjira muri iyo nama nshingamateka y'icyaduka muravuga ko amatora yabaye atabaye amatora meza ariko gushika ubu nta makuru ahari yuko amatora azo kwigira asubirwamo muba ku ruhande rwanyu muri ko muritegurira amatora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twebwe twe turitegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi twe turitegura yuko inzego zavuye mu matora yaho nyanza amasano y'ibwirizwa shingiro zohagarikwa zigafutwa burundu hakaba inzego zifata kibanza hama tukitegurira ama- amatora nyezina amatora akurikije akurikije amategeko akuriyemo bose Charles Nditije umukuru rundi ruhande rw'umugambwe w'iprona murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye mwakoze namwe
tukivuga kuri iyi nkuru umukuru w'umugambwe iprona wemewe n'amategeko abel gashatsi avuga ko iyo nkuru yabo bashinga amateka babiri ari ari kinyo atayizi murambabarira ariko akemeza ko uko bizoba byagenze kose abo bashinga ntahe bahurikiye mu runani amizero yego nanjye numvise ko hariho abashinga ntahe numvise ko ba- bari biba- bananiye kwitaba mu nama nshingamateka sindabimenya neza ariko numvise ko kumbure hariho abo ba- bahisemo kuja mu nama nshingamateka batowe icyo nagomba kumenyesha abarundi n'amakunga nyumva ni uko abo bantu eh, ni abo mu mizero y'abarundi bitoje ku ntonde za mizero y'abarundi ntibitoje ku ntonde za ipfuna Abo kuko bas- twebwe abadasigana bi- batowe nk'abashingamateka bose bari mu nama nshingamateka hari abashikana babiri Ladislas na Renova abashobora kuba ba banse kwitaba nako kamo eka n'ivyo bibanza baba bahawe mu namashika amateka muri iki gihe ayo makuru niyo ivyo vyawe nuko uri gushika kuri ino saha ndiko ndabavugisha ndi mu nama igitega sindaronka uwombwira ko boba banse kwitaba canke bitavye mugabo bashinga ntahe babiri ndabazi uwo wa mbere yitwara bisirasi yahoze ari umushinga amateka wa ipfona kuva mu bihumbi bibiri na cumi gushika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu nyuma mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yaciye aja mu runani amizero y'abarundi akaba yitoje nk'umwigenga wo mu runani amizero y'abarundi renova nawe ni wo mu ntara ya cankuzo nawe nyene ari ku rutonde rw'amizero y'abarundi bitoje mu ntara ya cankuzo abo rero uno si abadasigana abo bari mu mizero y'abarundi nimba rero bitavye mu nama nshingamateka bitavye nk'abo mu runani amizero y'abarundi bitavye mu ntunga nk'abadasigana ikindi nagira ndabasabe vuga mu burundi nta iprona iprona ihari ni iprona imwe iprona yemewe n'amategeko nta iprona rero itemewe n'amategeko ihari nico rero kumbura abajura abamenyesha amakuru barakunze kukivuga nta iprona itemewe n'amategeko ihari n'abo bantu mwumva ba- bamwe bazohava bitaba mu nama nshingamateka bitoje mu runani amizero y'abarundi nibo bagaruka bakiyita iprona kandi tuzi ko iprona yoyo iri mu nama nshingamateka iprona yagiye mu matora iri mu nama nshingamateka kandi bari kuri ku rutonde rw'amizero y'abarundi iprona nayo yari ifise urutonde rwayo Ar- ariko kumbura abantu badafata ama- intonde ingene bogaruka bakitira iprona ariko amakuru atangazwa nuko hoba hariho urundi ruhande rwa Ipona rutemewe na leta ariko rurongowe na Charles Nditije ayo makuru siyo ayo makuru ntayahari shano ndikije ari mu mizero y'abarundi nawe yitoje mu ntara ya bururi Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe Ipona uri muri leta murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe frederic turashimiye frederic nkundikije ku kiganiro yagiranye n'aba bashinga ntahe Amakuru yacu arabandanya mu karere umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaraye ashize ahabona kuri uyu wa mbere imigambi azorangura mu myaka itanu iri imbere muri yo harimwo kubahiriza agateka kazina muntu kurwanya abasesagura ubutunzi bw'umuryango wa EAC hamwe n'imigambi yo kurwanya inzara iyi nkuru tuyishikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania Mu myaka itanu ikiringo ciwe kizomara ambasaderi Libera Mfumukeko umunyabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko azo kwihatira ku migambi yo guteza imbere abanyagihugu nko kurwanya inzara n'ibindi ibindi avuga ko bizoshirwa imbere no kubaka amabarabara n'ingomero z'umuyaga nkuba I want to focus on areas that will touch on the lives of East Africans.
ahagira ati nzoshira ingufu n'ishaka ku bisata bikora ku buzima bw'abanyagihugu cyane cyane imfungugwa amagara y'abantu inyigisho mu mashuri hamwe n'ibisata bizana inyungu zinyaruka kugira ngo abanyagihugu biteze imbere igice kinini cy'uburyo bukoreshwa n'umuryango wa afurika y'ubuseruko kizoja ngaho hongeye ko no kugwiza ubuzi hamwe n'uko abakiri bato boronsa ubushobozi bwo kwikorera no gutanga akazi kuri bagenzi babo ibyo tuzobicika ko dufatikanije n'ibihugu bigize uwo muryango abikorera utwabo amashami yigenga habe n'ibihugu bidufasha mu by'uburyo tuzoshira ingufu kandi mu byo korohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu cyane cyane ibikomoka ku burimyi abakozi bava mu gihugu kimwe baje gukarisha ubwenge mu kindi korohereza abazana imitahe kugwiza umwimbo mu burimyi hamwe no gutsimbataza amahoro umutekano n'intwari ibereye mu byerekeye agateka kazina muntu ribera mfumukeko avuga ko ari umwitwarariko wiwe gusa ko atabubasha afise bwo gutegeka ibihugu ingene bitwara This is, uh, as far as the secretary is concerned, we really have to keep working very hard. So that our citizens...
ivyo n'ukuri n'umwitwarariko wacu nk'urongoye ishirahamwe ry'akarere ka afurika y'ubuseruko baba abatwara ibihugu canke abanyagihugu babwirizwa kumenya umwe wese ico ajejwe kugira ngo ntihagire agateka kazina muntu gasubira kubangamirwa mu bihugu nka byose bigize uwo muryango hama amatora yarabaye ahandi ariko arategurwa ariko ibibazo ntibibura twararungitse abaja kuraba ingene amatora agenda mu bihugu bitandukanye nko mu burundi muri tanzania mu rwanda no muri kenya dusaba abatwara ibihugu ko bokora ibishoboka byose amatora akagenda neza ububasha bwacu ntaho bugarukira mu guhanura no mu gushigikira aho biriko bigenda neza gusa ingufu zindi zizoshirwa mu gukoresha neza uburyo hamwe no kurwanya abasesagura ubutunzi bw'umuryango wa afurika y'ubuseruko kuva mu kwezi kwa gatanu n'umwaka atanguye amabanga yiwe ribera mfumukeko yemeza ko amaze kugarukana mu kigega ubutunzi burenga ibihumbi amajana atanu na mirongo umunani n'umunani by'amadolari y'abanyamerika mu migambi twatanguye gushyira mu ngiro yo kuziganya no gukoresha neza uburyo turamaze kubika kuva mu kwezi kwa gatanu amadolari arenga ibihumbi amajana atanu na mirongo umunani n'umunani yahora aja mu ngendo si aho gusa kuko ubu n'itangwa ry'amasoko riragenzurwa cyane nta faranga rigipfa ubusa kuko turarikeneye abakozi basigaye bamara umwanya munini aha ku cyicaro yarusha hari n'amanama abera nk'iburaya twitabira duciye ku buhinga bwa none bw'amasanamu videwo konferanse hako tujayo twaragabanije n'iminsi amanama yahora amara ntayikirenza iminsi ine umunyabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko atangaza ko yamaze no gushyiraho igisata gishinzwe kuraba neza imfashanyo zitangwa n'ingene zikoreshwa ko zishikira abagenerwabikorwa mu migambi itandukanye icyo gisata gisabwa gutanga raporo buri gihe umugambi ugeze hagati byekarabe niyo nkuru iyarusha ku bw'ijwi ry'amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije aho leta ya etiyopiya yidogera igihugu cya misiri kuba gishyigikiye abayirwanya kandi no kuba aricyo cyatumye etiyopiya ishyirwa mu bihe bidasanzwe ku munsi w'imana hano muri leta z'ubumwe za amerika umukandida w'umugambwe wa republikani mu matora y'umukuru w'igihugu donald trump yifatiye mu gahanga abategetsi bo muri uyu mugambwe ko bamutanye ibikorwa byo kwiyamamaza perezida vladimir Putin w'uburusiya nawe yasibije urugendo yari kuzogira mu bufaransa inyuma y'aho perezida Hollande w'ubufaransa atangarije ko bazovugana n'iby'intambara iri mu gihugu cya siriya nayo ishyirahamwe mpuzamakungu ryasabye imfashanyo ko ku banyagihugu bo muri Haiti baharurwa mu bihumbi amajana basinzikajwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cyahitanye abatari bake muri ico gihugu mu ndwi iheze Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya haniho bigarukiye mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro byo kuri umwanya tubirangirije ngaha mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro washize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimase Karara ndabifurije umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.